Iyi ni radiyo y'ijwi ry'Amerika muramutse inshuti mwese bakunze b'iradiyo ijwi ry'amerika mu duteze amatwi mu kanya turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini akurikirwe n'ikiganiro iwanyu mu ntara nyuma yacu ntihagire umuja tubafitiye ikiganiro cy'umuziki ikaze mwese ku ijwi ry'amerika muri kumwe na frederica nkunikije aya makuru tuyatangure mu rwanda aho leta yatanguye gufunga imiryango y'amazu y'abanyagihugu batuye mu murenge wa kanama ahegereye umugezi wa sebeya ni nyuma y'uko iminsi cumi n'itanu bari barahawe n'ubuyobozi yo kuba bavuye mu mazu yabo irangiye ni inkuru ya gloria tuyishime
byari amarira n'umumaro wo ku baturage batuye ndetse banakorera hafi y'umugezi wa sebeya by'umwihariko muri santere ya mahoko mu karere ka rubavu ni nyuma y'uko aba baturage bari barahawe iminsi cumi n'itanu gusa yo kuba bavuye mu mazu yabo nk'uko byari biteganijwe ijwi rya amerika rihagera kuri wa gatanu mu masaha ya saa tanu z'amanywa twasanze abagize inzego z'umutekano bari kumwe n'abayobozi batandukanye bamwe muri bo bahagarariye leta bategekaga abaturage gusohoka mu mazu yabo babamo n'ay'ubucuruzi iyi santere ya mahoko iri muri santere zikomeye mu ntara y'uburengerazuba kuko iza guhahirwamo n'abaturutse mu turere twa ngororero rutsiro nyabihu n'ahandi ahanini ubucuruzi bw'ibikomoka ku buhinzi n'imyenda nibyo usanga bicururizwamo bamwe basangaga bifashe ku matama abandi badashaka no kuvugisha itangazamakuru kuko bavuga ko ntacyo barenza ku byo barimo kubona izuba riva uko wabonaga ingufuri ku maduka n'amazu by'iyo santere ya mahoko ni nako amakamyo yari yuzuye mu mihanda apakira ibicuruzwa ndetse n'ibikoresho byo mu nzu by'aba baturage abenshi babijyanaga kubibika iwabo abandi batazi neza aho bagiye kubyerekeza ijwi rya amerika ku ikubitira yavuganye na bamwe mu baturage basohowe mu mazu muri iki gitondo cyo kuri wa gatanu muhawe n'imana shantare ni umubyeyi w'abana batanu uherutse guhura n'ibiza mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka nyuma y'uko inzu yabagamo yasenywe n'ibiza byabaye mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka yagarutse ku bana n'abavukanyi be umunani none iyo nzu nayo ubuyobozi bwayimusohoyemo uyu mubyeyi nk'uko yabidutangarije ntafite aho kwerekeza ubu bwanyobeye ubu numiwe ndi kwibaza n'ahantu nzajya n'abana banjye ndi kwibaza ahantu abo tuvukana aho bazajya bose nta n'umwe ufite aho kuba mbese ubu ndi kumva mbese imana mu ijuru igenda nyenda na perezida hari niwe njyeka wamunyereka hari niwe nakibwira ibibazo nifitiye ni ukuri munyaneza vincent umwe mu baturage bacururizaga muri santere ya mahoko aganira n'ijwi rya amerika yatubwiye ko yahunze kuko atari kubasha gutuma bamwirukana mu nzu ye y'ubucuruzi areba ngewe kugeza isaha tuvugana urabona ko nahunze ngewe ntabwo nabikuyemo biracyari mu nzu nafunze nagiye ubwo icyo bari bukora ntabwo nkizi ariko ngewe nagiye ariko bari kuvuga ngo ntibafungure abantu barebe abantu batari babikuramo ariko ngewe ntabyo nakuyemo na n'isaha biracyarimo kuko ntafite ko byerekerana uyu muturage yongeye kubwira ijwi rya amerika ko kuri ubu ubuzima bwe bugiye guhagarara kuko inzu yari yatanzemo ingwate kugeza ubu yiteze ko banki izayitwara kwishyura banki ntibyashoboka umwana kujya ku ishuri ntibyashoboka no kujya mu rugo kuko ariho buri munsi twari duteze amarariro n'amaramuko urumva naho ntibyashoboka kandi naho nari mfite bizinesi y'akabari harimo abakozi makumyabiri ubu nabo bamenenganye ntabwo nzi iyo bari urumva ni ikibazo gikomeye cyane barutse mu gihombo gikomeye ikuze angelique yasabye ko bareka kumusenyera inzu ye y'ubucuruzi yamufasha kwishyura ideni rya banki tukibaza ese b'abantu bashinzwe kureberera abaturage baba baragiye hehe abadepite dutora n'abandi babungirije bose ko twababuze ngo baturenganure byaba byaragenze uti turasaba ubuvugizi kugira ngo mutubabarire niba dufite umuyobozi wacu rwose twere kuba nk'inzuki zitagira urwamo abaturage twaganiye bose bakomeje kuba leta yari ikwiye kurekeraho metero icumi bagombaga gusiga nk'abaturiye umugezi wa sebeya aho kubasaba gusiga metero mirongo itanu umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka rubavu nzabona impade gratiyasi yijeje abaturage badafite ubushobozi gufashwa we arimuka afata inzu atwereke ko atishoboye noneho iyo nzu tuyimwishyurire igihe gishobora kugera ku mezi atatu nk'uko twabikoreye n'abandi bahuye n'ibiza abafite ubushobozi bo turabasaba kuba bihanganye barimuka bimukira ahandi basanzwe bashobora gutura cyangwa se bashobora gukodesha gusa yongeyeho ko hari ingamba z'igihe kirekire mu guhangana n'ikibazo cy'aho kuba ku baturage bakuba mu byabo harimo harategurwa site twatangiye gusaba amafaranga ya site nshya izatunganywaho ibibanza noneho tukazahereza ibibanza ariko haherewe ku babimuwe batishoboye icyakora umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu krado wo uvuga ko bidakwiye ko abaturage bimuka nta ngurane bahawe nk'uko itegeko ribiteganya yewe batabanje no kuganira neza n'ubuyobozi ngo bahabwe umurongo mushya bagenderaho evariste murwanashyaka ashinzwe guhuza ibikorwa mu muryango krado itegeko ryo kwimura umuntu rivuga yuko umuntu agomba kwimuka ari uko ahawe ingurane ikwiye cyangwa se kubera ko bari kwimuka mu gihe kimeze nk'ikidasanzwe bakwiye kuganirizwa irengagizwa ihame rivuga ngo uruhare rw'umuturage mu bimukorerwa bagombaga kubanza bakaganirizwa bakababwira ati rero bitewe n'ibyabaye mwese muzi tugiye kubimura cyangwa mugomba kwimuka ariko imitungo yanyu irabaruwe tuzabaha ibi abc bashaka bakazabaha na nyuma y'imyaka ibiri ijwi rya amerika ntiyabashije kumenya umubare wa nyawe w'abamaze kuvanwa mu byabo gusa biteganyijwe na leta y'u rwanda ko abaturage batuye ahegereye umugezi wa sebeya muri metero mirongo itanu bimuka mu minsi ishize ikigo cy'igihugu cy'iteganyagihe cyatangaje ko mu kwezi kwa cyenda hitezwe nanone imvura nyinshi ishobora kuzagira ingaruka zikomeye ku baturage batuye mu manegeka rero tuyishime ijwi rya amerika i rubavu muri repubulika ya demokarasi ya kongo abanyekongo hafi amajana umunani bakuwe mu vyabo n'intambara mu ntara kivu ya ruguru kuri uyu wa gatanu biriwe imbere y'ibiro vya buramatari w'iyo ntara imvo nyamukuru na kababaro bavuga ko baterwa no kubura umutekano mu duce babamo mu masaha y'igicamunsi nibwo aba bahunze ingo zabo bacumbikiwe mu nkambi zitandukanye mu ntara ya kivu ya ruguru bahuriye ku biro by'umuyobozi w'intara biri muri komine ya goma muri karitsiye ya himbi ahazwi nka mize ni nyuma y'urugendo rurerure rungana n'amasaha ane bagenda n'amaguru bakoze bava mu nkambi za kanyarucinya bulengo dombosco na rusayo zose ziri muri teritwari ya nyiragongo no mu burengerazuba bw'umujyi wa goma rwabaye amahoro ntawahutajwe abashinzwe umutekano bagendaga iruhande rwazo kuva aho baturutse batinya ko bashobora guteza akavuyo mu mujyi hose ariko nta byabaye bakigera ku biro bashatse kwinjira imbere ariko bakumirwa n'abapolisi barinda ibiro bya guverineri nyuma yaho nibwo basabye ko hinjira ababayoboye kugira ngo bagirane ikiganiro na guverineri constandi makongba ariko ntibyagira icyo bitanga kutakirwa n'abayobozi byatumye aba bakuwe mu byabo bafata icyemezo cyo kwirirwa biciye mu muhanda hagati y'umujyi ku muhanda uva mu mujyi rwagati ujya muri karitsiye ya himbi na keshero muri komine ya goma abavuganye n'ijwi ry'amerika bagaragaje ko barambiwe inkambi twe ni ikibazo cyerekeranye n'inzara ibiryo biraza twe ntitubiboneho ubwo twabonye ko inzara igiye kutwica tubona tuzanga icyatumye tuza hano ku buyobozi bwa guverinoma twazanywe n'akababaro dufite tukaba twicaye ahantu bita ikibati kuhicara kwacu tukaba tutanezerewe inzara iratwishe tukabura ibiryo tukabura amazi noneho twebwe tukaba tuje hano kuri guverinoma kugira ngo tubaririre barwane n'aduyi ahasigaye badushakire umutekano wo kugira ngo buri muntu asubire iwabo aho yaturutse abandi batsembye ko batava leta itabahaye igisubizo ku bibazo bamaranye iminsi mu nkambi ni ukuvuza ngo tuhave tumvishije igisubizo cy'abakuru cyerekeye cyo kuvuga ngo bazatubure dutahuke ariko yuko indambara yashize ariko bakagira n'icyo botugenera cyo kurya turavanga tumaze kumva igisubizo cyaho
twaje kumutakira nk'umubyeyi wacu kugira ngo baduhoshorere intambara mu gihugu cy'iwacu cy'imasisi kugira ngo dutahe wenda tujye kugwa iwacu moise bizimana wahunze aturutse mu teritwari ya rucuru aragaruka ku cyakurikiraho leta ikomeje kwanga gukemura ibibazo byabo igisubizo ni kitaboneka kuko twaratatse cyane ntabwo turava ahangaha turicara kiba icumweru kubukwezi iba amezi angahe tuba turava ahangaha nta gisubizo kitarakaboneka kandi uko dukeneye turava ahangaha ari uko baduherekeje tugisubiye iwacu mu teritwari yacu ya rucuru ari uko ntaturasubira mu nkambi ubu ngubu inzira ni imwe gusa kuko bashyizeho za seserefe seserefe zarashize ubwo ubu ngubu inzira ni imwe no gukubita n'intambara ku ntambara madamu mukangamije domitira na bagenzi be bo babona ko icyangombwa ari ugusubira iwabo bagasaba leta kurangiza intambara muri rucuru na masisi ngomba kupfa niyahura ngasubira aho nabaga ngasubira iwanjye mu matongo kubera ino mbega ndi kureba amayisha gino gatunaniye ndegereje igisubizo kirava ku mukuru n'imbara tubyita naba nta gikozwe twebwe turafata imyanzuro yo kuzajya kwiyahura muri yaduyi none batubabarire wenda badukurire abo bareberi iwacu baducyure tujye mu mirima yacu twongere duhinge tubone ibyo kurya naho victoire hakizimana we yizeye ko abayobozi bari bushakire igisubizo kirambye ku bibazo bamazemo igihe twizeye yuko hari ikiri buze gukorwa puru kuko urabona ni iminsi miremire abantu batesetse urazi mu nkambi hirya no hino tuzi yuko ubuyobozi bugomba kureba akababaro abaturage bafite bagakoresha imbaraga zishoboka zose kugira ngo abaturage basubire mu byabo nubwo aba banyekongo bakuwe mu byabo bahisemo kuba bimuriye ibyicaro byabo ku biro by'ubuyobozi bw'intara baremeza ko hari n'abandi muri bagenzi babo batabashije kuza kubera kubura imbaraga bitewe n'inzara ibibasiye umuyobozi w'intara ntacyo kugeza ubu arabwira itangazamakuru kuri iki kibazo dore ko abanyamakuru bangiwe kwinjira imbere jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma iradiyo ijwi ry'amerika risamenyera i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda ngo naho ni wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
duhere mu burundi ku nshuro ya mbere leta yavuze ku mugaragaro ko hari abatutsi bishwe mu myaka za mirongo itandatu byatangajwe kuri uyu wa kane na pierre claver ndayicariye perezida wa cvr komisiyo yo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi inkuru irambuye eloge wirikaneza byari mu kiganiro yagiranye n'abamenyeshamakuru pierre claver ndayicariye yerekanye ukuntu indongozi zari zatowe mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na rimwe uhereye ku muganwa ruhirwa gasore umuhungu w'umwami mwambutsa bangira icenge yahaniye ukwikukira k'uburundi bagandaguwe co kimwe n'abandi bashinga amateka n'abakenguza amateka mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatanu abatutsi barapfuye mu mirongo itandatu na gatanu ego bishwe cane cane muri muramvya twarakwereye umwaka uheze turabona n'amazina y'abatutsi bishwe bishwe n'abahutu ababa no mu urumeze wa kera yitwa matiyasi arabagumura hanyuma abahutu bayica abatutsi n'inzu zabo baraziturira imurambya bugarama usangana rusha habaye ubwicanyi bwahitanye abatutsi umurwi sever utangaje ibi nyuma y'igihe kirekire widogerwa n'amashyirahamwe yaharanira inyungu z'inkewa z'abatutsi ko wirengagiza ubwicanyi bakorewe ukibanda gusa ku bwicanyi bwo mirongo irindwi na kabiri bwayogeje abahutu emmanuel nkunzi z'umunyamabanga wa se jenoside canada mbere yagiriza uwo murwi kuba hari ibinogo byafubwemo abatutsi mu kivunga ariko abagize uwo murwi baroye kuzura ibisigarira bakavuga ko hahambwe abahutu bishwe mu rwimo rw'irindwi na kabiri mu gice ca karuzi bubahutse ahantu hari ibiziga ibihumbi n'ibihumbi bakavuga ngo byose nibyo mu gihumbi n'amajana mirongo irindwi na kabiri kandi bizwi neza yuko mu mwaka w'igihumbi n'amajana mirongo icyenda na gatatu intara ya karuzi ibara ryaguye hari nk'amakomine asigaye atamututsi avugwamo twe turafise ibyemezo byo mu ntara nk'akarorero mu kiremba cangozi aho mu kinogo kijya gikoreramo ababaji aho bataye abatutsi bishwe mirongo icyenda na gatatu abaciye bategeka abanyagihugu baho yuko bavuga ko arahiciwe hatabwa abahutu mu gihumbi n'amajana mirongo irindwi na kabiri umukuru wa save habitangaje kandi mu gihe kuva mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri hari amashyirahamwe y'ababuze ababo atacemererwa kuja kubibuka uko bavyifuza ni cane cane y'ababuriye ku ishure ryisumbuye ry'ahitwa ku ibubu mu ntara ya gitega hagati na hagati mu burundi mu mirongo icenda na gatatu inyuma y'icwa rya perezida melchior ndadaye umukuru w'igihugu wa mbere wo mu bwoko bw'abahutu yari yitorewe n'abanyagihugu uwo mwaka nyene metre christian hakarutimana arongoye urwego rw'abashingwamanza haja avuga ko abategetsi basa n'abariko bihora ubwoko bumwe aho hose mu ntumbero yo kwereka ubwoko bumwe ko bariko barabuhora ubundi nabwo bariko barabwihora turabona neza yuko ku ntwaro ya sndd fdd atawutungane buzopfa bubonetse intwaro ya sndd fdd yamye irangwa n'agatima k'amacakubiri amacakubiri y'ubwoko mu mpera z'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe umurwi sever watangaje ko ubwicanyi bwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi irindwi na kabiri ariho nyabwoko ryakorewe abahutu inama nshingamateka na nkenguzamateka zabishyizeko umukono mu minsi yakurikiye ndayicaye atwari uwo murwi yerekanye ibimenyetso we n'abakomiseri bakorana bafatiye ko ubwo bwicanyi nta ntara butashitsemo igipfungu cabwo cazitiye igihugu cose umucanga urarandagata amaraso y'inzirakarengane mu kwa gatanu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri perezida evariste ndayishimiye yaranse kuvyemeza asigura ko vyotuma ubumwe bw'abarundi buhungabana n'abacabaza bati none ko severe yamaze kuvuga ngo iby'irindwi na kabiri ngo niho nyabwoko ryagiriwe abahutu ko leta atakivuga aravuga ngo leta avuga n'ingoga uraraba none igihugu cungukiki none tuzoza turafata akamanyumanya mugu uno munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka camwe mugakorerako tuzoruhukira heza muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere iyo ngingo yaranyuze abaserukira amashirahamwe y'abacikacumu bo mu bwoko bw'abatutsi n'abagwanya ivyiyumviro vy'ihonyabwoko banagira ko bavuga ko ukubona sever yibanda gusa ku bwicanyi bw'irindwi na kabiri yitwaje ko yanka ko amasura azimangana ata shingiro bigira terence mushano umunyamabanga mukuru wa se jenoside cirimoso ari gutanguranwa no gupfa none usanga hapfuye ushaje uwo mirongo itandatu na gatanu rero atamwihutiye kumubaza ari ugukuraba ivy'imyaka niwe ari muto ku igihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo irindwi na kabiri Maître Janvier Bigirimana we yibaza ko mu Rwisevere ushobora kuryanisha abarundi ubumengo ni umugwi ujejwe kwerekana yuko ibintu byose byabaye ari ibyakorewe abahutu birazwi yuko cyane cyane mu myaka ya mirongo icyenda na gatatu n'irindwi na kabiri hariho abatutsi bagandaguwe ahatari hake ariko uwo mugwi ntiwigera ibyo bintu ugomba eh, kubivuga ariko umukuru w'uwo murwi yasobanurira abibaza nk'umunyamategeko Bigirimana ibikorwa igihugu cyashinze uyu mugwi ntibigamije guteranya abarundi nk'uko bamwe bivugira ngo turiko tuzura akabuze mu Rwisevere tohoza ku mabi yakozwe mu Burundi kuva mu gihumbi kimwe amajana umunani na mirongo umunani na gatanu kugeza mu bihumbi bibiri n'umunani aho umurwi wa nyuma warwanira mu ishamba washyira hasi irwanisho nyamara kugeza ubu umaze gukora gusa ku bwicanyi bwakorewe abahutu irindwi na kabiri watangaje ko umaze kuzura ibisigarira byabo birenga ibihumbi cumi na bitatu eroge burikaneza ijwi rya amerika muri repubulika ya demokarasi ya kongo abantu bane baguye mu mpanuka y'inyubako yakorerwagamo n'ishuri ryigenga yasenyutse kuri uyu wa kane mu mujyi wa bukavu inkuru irambuye vedasite ngabo ababibonye n'amaso bari hafi bavuga yuko inyubako yigiramo ishuri ribanza n'iryisumbuye rya complexe scolaire la merveille omega ryubatse muri komine bagira karitiye ya rumumba ryasenyutse ahagana saa munani n'igice zo kuri uyu wa kane ubwo abayobozi baryo bari mu nama yo gutegura itangira ry'umwaka w'amashuri ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane amakuru ijwi rya amerika rikesha umuyobozi wa komine ya bagira pasiya bengeya ni uko muri abo bantu bane bahitanywe n'iyo nyubako harimo umuyobozi w'ishuri yagize ati watu wine wamekufa mrefe wa masomo directeur wa école primaire conseiller pédagogique abantu bane bapfuye barimo prefe w'ishuri ryisumbuye diregiteri w'ishuri ribanza umujyanama ushinzwe uburezi ndetse n'umwarimu umwe iyi mpanuka yatewe n'inyubako itari imeze neza ndetse n'icobo cy'umusarani barimo bacukura mu nzu ndani ya nyumba walikuwa wanachimba mfo septic.
uyu muyobozi wa komine y'abagira avuga yuko usibye abo bantu bane bapfuye hari n'undi muntu umwe w'umucungamari w'iryo shuri wakomeretse kuri ubu ari kuvurirwa mu bitaro bikuru bya bukavu bamwe mu baturage batuye mu mujyi wa bukavu basanga imyubakire yo mu kajagari ari ikunze guteza impanuka zitandukanye zigenda zibasira uyu mugwa mukuru w'intara yakivuyeho bukavu ni mu misozi ni ahantu hahanamye iyo usanga abantu bakubaka ibintu bidakomeye ugasanga na dozaje y'inyubako ugasanga ntifashe bigatuma inzu zigenda zigira ibibazo mu misozi hakanyerera amazi agakunduka abantu bagapfa buri ngo hari n'amazu agenda ashaho ngaho kubera imyubakire itari myiza kabo niko hateye usanga imyubakire yaho si myiza abantu bagenda bubaka begeranije amazu iyo inzu imwe ifashwe inzu nyinshi zigira ibibazo ugasanga imyubakire atari myiza abantu bubatse begeranije amazu inkongi y'umuriro buri gihe iyo inzu imwe ifashwe rero ntikarite ako karere mbese kagira ibibazo muri uwo mwanya haba habaye ibyo bibazo adriye zawadi ni umuyobozi w'imiryango itegamiye kuri leta mu ntara kivu y'epfo nawe ashimangira ko inyubako mbi ndetse no kubaka ahantu habi ariyo ntandaro y'izi mpanuka zigenda zica abantu serikali inapaswa kuwa na teketeza hiyo maneno, inafuatilia namna gani wanajenga, mahali wanajenga, nani anajenga na nini, jambo gani leta yari ikwiriye gukurikirana uburyo abantu bubaka ndetse n'ibyo bubakisha no kugena mu buryo bw'amategeko aho abantu bakwiriye kubaka n'aho badakwiriye kubaka ariko leta nimba igurishije ikibanza ntikurikire inyubako tuzakomeza tubone izi mpanuka tutakuwa tunafuata tu hiyo mambo adereza wadi akomeza kuvuga yuko gahunda yo gushaka abandi bantu bashobora kuba baguye muri iyo nyubako y'iryo shuri ryigenga bazayikomeza kuri uyu wa gatanu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri mu kwezi kwa kane abantu umunani bishwe baguweho n'amazu nyakariba ho muri komine kadutu mu mujyi wa bukavu iyi mpanuka ibaye mu gihe mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu naho mu mujyi wa bukavu karitsiye ya panzi mu gace bita murungurungu inkongi y'umuriro yatwitse amazu mirongo itanu n'ane gusa sosiyete sivile na bamwe mu bayobozi bo muri ako gace bavuga yuko nta bantu bahitanwe n'iyo nkongi y'umuriro usibye ibintu byahiriye mu mazu vedase ngabo ijwi rya amerika uvira
bakunze baradijwi rya amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo kominoteri la voix de mikeno ibunagana ni ku murongo wa fm mirongo ugwenda n'ugwenda n'ibice birindwi radiyo ngoma na amani mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo iri mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo ugwenda na kane n'ibice bine radiyo kominoteri de la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo mirongo cyenda n'icyenda n'abadukurikira bari mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo urunani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hashize ibyumweru bibiri umujyi wa goma ufite ikibazo cy'amazi asukuye ikibazo gifite ingaruka nyinshi ku bakuwe mu byabo n'intambara batuye mu nkambi zo hafi y'uwo mujyi harimo n'indwara zitandukanye arirayo sasanka muri ibi byumweru bibiri bishize izuba rikomeye riri kuva cyane mu mujyi wa goma n'ahegereye nko muri teritwari ya nyiragongo kandi rikagira ingaruka zikomeye ku mwuka w'utu turere mu nkambi zitandukanye harimo iya Kibati Kanyarukinya muri teritwari ya Nyiragongo Nzuro na Bulengo mu mujyi wa Goma aho radiyo ijwi rya Amerika yaciye abahatuye bafite ikibazo kinini cyo kubona amazi asukuye kubera ukuntu abakuwe mu byabo bagendaga bayarwanira ku murongo abibasiwe cyane n'iki kibazo ni abagore n'abana nka Mapenzi na Himana Clemence twasanze mu nkambi ya Kibati afite abana icumi uyu yatanze ubuhamya ko agenda ibirometero hafi bitanu kugira ngo abone nibura ijerekani imwe y'amazi amazi nigo gatuburiye mwahino ngambi nibi duhera kuvoma none turi kuwa kane duhera kuvoma kuwa kabiri hejuru y'uko amazi garazaga ni makeya cyane none tugabonaga mwahino ngambi tujaga mu yindi ngambi tena eh byaragezemo diyare kolera byarageze mu ino ngambi hejuru yo kubura amazi mu bavuganye na radiyo ijwi rya amerika kuri wa kane harimo abamaze kuba abapfakazi n'abandi bamaze gupfisha abana bazize indwara zitandukanye zateye inkambi kubera isuku nkeya kuri iki kibazo cy'amazi haje kwiyongeraho ikindi kiremereye cyo kubura ibiribwa feza bafakurera twasanze mu nkambi ya burengo mu burengerazuba bw'umujyi wa goma ni umwe mu bapfushije abana mu kwezi gushize yamenyesheje yuko kubura ibiryo bitamuvunnye cyane nko kubura amazi icyo asaba kuri leta ya kongo ni kimwe wewe ni ukutugwanaho buriya ubugwayi butumereye nabi hejuru yo kubura amazi iduhereza amazi cyane cyane amazi nibwo buzima abana bari gupfa gukaraba ndi tugikaraba mbese turaraga guco tukirirwa guco nuko turabasaba kugira ngo badufashe batuzanira amazi kuri uwa gatatu no kuwa kane tariki icumi z'uku kwezi habaye inama nini yahuje amashyirahamwe atandukanye y'urubyiruko sosiyete sivile intumwa n'abavugizi b'impunzi umuyobozi w'umujyi wa goma koroneli kamandi kapend na diregiteri wa sosiyete ishinzwe gutanga amazi mu ntara ya kivu ya ruguru regidezo bwana david angoyo byari mu buryo bwo gushakisha igisubizo kirama kuri iki kibazo nyuma y'iyi nama umuyobozi ushinzwe gukemura iki kibazo bwana david angoyo yijeje abaturage ko azabagezaho amazi mu minsi ya vuba mu ntangiriro y'icyumweru gishize abasore b'ibihangange bahuriye mu mashyirahamwe yo hirya no hino arwanya impinduka harimo luca firimbi amuka kongo n'ayandi bashatse kwigaragambya kubera iki kibazo gusa polisi yahise ibatatanya mu minota mike bagerageza kwishyira hamwe icyo aba basore bibaza ni ukuntu amazi yabura mu mujyi wa goma kandi uri ku metero imwe gusa n'ikiyaga kivu gitanga amazi ku bindi bihugu bituranye na kongo bavuze ko bazongera kwigaragambya mu byumweru bibiri biri imbere niba ubuyobozi bwa regidezo budashyize mu bikorwa amasezerano bagiranye imbere y'umuyobozi na polisi by'umujyi wa goma ali asanka darius ijwi rya amerika igoma mu rwanda abahinzi b'ibirayi bo mu turere twa musanze mu ntara y'amajyaruguru na rubavu mu ntara y'uburengerazuba baravuga ko batahinze kubera ibura ry'ifumbire mvaruganda baravuga ko kudahingira igihe bishobora gutera inzara gloria tuyishime ibarura rusange ryakozwe mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri ryashyizwe ahagaragara muri uku kwa kabiri ryagaragaje ko mirongo itanu n'umunani ku ijana by'abaturage mu rwanda batunzwe n'ubuhinzi uturere twa musanze na rubavu mu ntara z'amajyaruguru n'uburengerazuba turimo tuza ku isonga mu kugira abaturage benshi bakora umwuga w'ubuhinzi ahanini bahinga ibirayi ku buso bunini aho abaturage babihinga babasha kugemurira amasoko menshi mu gihugu aho ijwi rya amerika yasuye kuri uyu wa kane mu karere ka rubavu ni mu murenge wa busasamana mu busanzwe biragoye kuba watera intambwe icumi utari utabaye wabona ahantu hahinze ibirayi yaba ku buso bunini cyangwa buto gusa kuri ubu nta birayi cyangwa ikindi gihingwa gihinze mu mirima y'aba baturage ntirenganya manuel avuga ko ifumbire mvangarane bafite yonyine kugeza ubu itatuma batera igihingwa cyabo cy'ibirayi kandi ko kuri ubu imirimo yabo y'ubuhinzi yahungabanye mbu buriya ino nta muntu wapfa gutera ibirayi ngo abishyire mu butaka udasizemo ifumbire mvaruganda na mvangarani ubu rero mvangarani turayifite ariko mvaruganda ndayo dufite kabisa sinzi n'igihe bazayizanira izindi ngaruka abo baturage bavuga ko bashobora kuzahura nazo mu gihe ifumbire mvaruganda bakeneye iziye rimwe ni uko umusaruro wabo ushobora kuzabonekera rimwe bavuga ko igihe umusaruro wabo wabonekeye rimwe bituma bagira ibihombo kandi bino ifumbire ije ikaramuka ije twese tugahingira rimwe ibirayi bigira dute ku musaruro uba mwinshi ku isoko ibirayi bikarata byamara kurata ugasanga tubuze iki tubuze amafaranga uwambaje imana sitarato nawe yungamo ko aho ibihe bigeze n'iyo batera biteza imvura nyinshi twaba dufite impungenge yuko ibirayi byo tugiye kuzahinga ifumbire izazira bizahura n'imvura nyinshi ubwo nacyo ni ikibazo kabisa imvura izaba yaganutse kandi imvura imaze kuganuka ku butaka bwacu ibirayi birapfa ijwi ry'amerika yifuje kureba no mu karere ka musanze uko ikibazo cy'ifumbire ku bahinzi gihagaze nabo bemeza ko ikibazo cy'inzara kibategereje kwitonda onesme ni umwe muri abo baturage buriya ari igihe ushaka guhinga mu kwa cumi mu kwa cumi mu kwa cumi ukabura ifumbire ngo urategereza mu kwa mbere kandi noneho ifumbire ndizire igihe noneho mu kwa karindwi ho kuva na mbere hose ifumbire ndiboneka twifuza yuko ifumbire baza bayizanira igihe ntibabuze ngo agwa amasiza atatu gariho bakajya bayizanira igihe buriya ukwezi umaze ukwezi udahinze ntabwo ndanzara wahura nayo iyo usibiye ukwezi uzanagira inzara y'uko kwezi utahinzemo uretse kuba abaturage bo mu duce dutandukanye tw'igihugu bavuga ko umusaruro w'ibirayi ari muke kubera ifumbire mvaruganda itaboneka banavuga ko ibahenze batakigondera bityo bigahungabanya umusaruro wabo aba ni bamwe mu bahinzi bo mu karere ka nyamagabe mu majyepfo y'u rwanda kuko yashaka agafumbire ngo afumbire karima gatoya afite ariko ko kakwera mwadukorera ubuvugizi tukabona imvaruganda n'imbuto bitaduhera mbere mbere twaguranga imvaruganda kuri magana atandatu na mirongo ariko imvaruganda kugeza uno munsi igeze kuri magana cyenda uwambaje imana rafael wo mu karere ka rutsiro ntiyigeze asagurira amasoko mu byo yahinze uko bisa kose wenda twagiye tubona ibyo kurya ariko ntidusagurire nk'isoko kubera icyo mutazagura isoko ni ukuvuga ngo hari igihe kubera ubukene hari igihe ifumbire riba rike noneho ryaza riri kugurishwa umuntu akabura amafaranga yo kugura ifumbire rihagije umuyobozi mukuru wungirije ushinzwe iterambere ry'ubuhinzi mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi rab uwamahoro florence mu kiganiro ajyanye n'ijwi ry'amerika asobanura impamvu ifumbire yatinze kugera ku bahinzi bo mu duce dutandukanye tw'igihugu ahubwo ubwo wenda kwa ahantu byihutirwa cyane mu gihembwe cy'ihinga ubundi niho abahinzi b'ibirayi bahinga mbere muri iki gihe mu kwa karindwi mu kwa munani mbere z'umuceri batangira guhinga mu kwa karindwi abo nibo bundi bakenera inyongeramusaruro byihuse ubu rero abo turi kubafasha byihariye icyakora minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi mu rwanda bwana dr defonse musafiri we yemeza ko impamvu y'ibura ry'ifumbire ku bahinzi ari uko idatunganyirizwa mu rwanda ifumbire tuyivana hanze y'igihugu ubwo ni ukwezi ko kuyizana ubwo ni uko babasha turambe batarayibona ariko ubu yatangiye kubageraho ifumbire yageze mu gihugu biraza kuko ni urugendo rurerure kuva Dar es Salaam kugera i Kigali no kuva i Kigali kugera ku bahinzi ni ukwezi ko kuzana ifumbire so ubwo abagize ikibazo twarabamenye twaberetse aho yari iri wenda isigaye nkeya mu gihugu ariko n'indi irimo iraza mu gutanga igisubizo kirambye kuri iki kibazo bwana musafiri avuga ko mu rwanda hari kubakwa inganda zizafasha abahinzi kubona inyongeramusaruro ku gihe kandi mu ngamba z'igihe kirekire dufite uruganda ruzatangira mu mwaka ukwezi gutaha ruzakora ifumbire mu gihugu twizeye ko ikibazo kizashira burundu kandi natwe tuba tubizi tuba tubyumva tubifitemo inyungu kubona ifumbire ku gihe leta ibifitemo inyungu natwe turabikurikirana kandi byaratangiye birakomeza ni ikibazo kitararenze by'uburezi kitarakemuka imibare itangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi rab igaragaza ko toni magana atandatu na zirindwi arizo zimaze guhabwa abacuruzi b'inyongeramusaruro mu gihugu naho izindi toni igihumbi na magana atandatu na mirongo itanu na zirindwi zo ntizirakwirakwizwa mu bahinzi kandi igihe cy'ihinga kirimo kurenga uretse kuba benshi mu bahinzi bo mu gihugu bavuga ko badafite ifumbire mvaruganda ihagije baninubira ko kuri ubu kubona imbuto za bimwe mu bihingwa ku giciro cyo hasi bikomeje kubabera imbogamizi zimwe muri izo mbuto ni ibirayi ibigori n'ibishyimbo gloria tuyishime ijwi rya amerika i rubavu muri ko murabandanya kumviriza iragiho ijwi rya amerika isameranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mu kanya gato turabashikiriza ikiganiro cy'umuziki mukunda cyane mu kurindira ndabifurije umunsi mwiza